Whitney la Dio Hishwi di America. La Dio Hishwi di America isanganyira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda muri kumwe na Frederic Nkurikije mu Burundi tumenyekaniye ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika ikaze makuru yacu yo kurisa amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini muri leta zunze amerika umurwi w'abadepite barukiye mu kanama gashinzwe imigenderanire n'amakungu mu nama nshingamateka ya amerika batoye icemezo gisabira paul rusesabagina kurekurwa ku mvu zo kugarukira amagara yiwe ico cemezo cari cashikirijwe na depute joaquim castro wo muri leta ya texas ari naho rusesabagina yaba hamwe na mugenzi we young kim wo muri leta ya california Timistokle Mutijima aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
mu mwanzuro wabo bashyikirije aka kanama ba depite joaquin castro na yang kim baragaruka ku buryo butavugwaho rumwe rusesabagina yagejejwe mu rwanda n'uko yafunzwe mu buryo bavuga ko bunyuranyije n'amategeko nyuma yo kuhagezwa baributsa kandi ko mu kwa cumi n'abiri kwa bibiri na makumyabiri itsinda ry'abagize inteko nshingamategeko y'amerika mirongo itatu na batandatu bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame bamusaba gusubiza byihutirwa rusesabagina muri amerika banamugaragariza impungenge batewe n'uburyo uwo yavanywe muri emirasi yunze z'abarabu mu buryo bunyuranyije n'amategeko baragaruka no ku zindi nzego zitandukanye zagiye zigaragaza kunenga itabwa muri yombi n'imiburanishirize y'urubanza rwa rusesabagina zinasaba ko yarekurwa izo zirimo inteko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'urugaga rw'abavoka bo muri amerika aha kandi baributsa ko nyuma y'aho bwana rusesabagina akatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu mu kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri n'umwe umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ned price yagaragaje ko leta zunze ubumwe za amerika itewe impungenge n'inenge zagaragaye mu rubanza rwe abo bakavuga ko hashingiwe ku kuba uyu rusesabagina afite uburwayi bukomeye bw'umutima ndetse anakirutse kanseri kandi akaba atarimo kubona ubuvuzi n'imiti bikwiye basaba ko leta y'u rwanda yamurekura byihutirwa ikanamwemerera gusubira aho yari atuye muri leta zunze ubumwe za amerika muri uwo mwanzuro kandi barahamagarira leta y'u rwanda gukora ibishoboka byose rusesabagina akabona abaganga bakwiriye n'ubuvuzi bukenewe kugira ngo ubuzima bwe yabo bwo ku mubiri n'ubwo mu mutwe bugende neza abo badepite kandi barasaba igihugu cyabo ko mu biganiro byose kigirana na leta y'u rwanda kigomba kuzamura ikibazo cya rusesabagina no kotsa igitutu ubutegetsi bw'u rwanda ngo bumurekure ariko kandi madame ilhan omar umwe mu badepite bagize akanama k'ububanyi n'amahanga mu nteko y'amerika ukomoka muri leta ya minnesota we yanze gushyigikira uyu mwanzuro madame ilhan omar yagize ati ndashaka gusobanukirwa ko twemeranye neza ko ibyaha bwana rusesabagina leta y'u rwanda imushinja bikomeye nubwo nemera raporo zigaragaza impungenge ku buryo yafashwemo n'imigendekere y'urubanza rwe uyu mugabo arashinjwa ibyaha by'iterabwoba kandi yaraburanishijwe arakatirwa nubwo numva icyifuzo cyo kumurekura ku mpamvu zo gutabara ubuzima bwe ariko sinshobora kubishyigikira nta kintu cyazamuhagarika gukomeza gushyigikira imvururu y'iterabwoba mu gihe yaba arekuwe hagati aho anayisi kanimba umwe mu bakobwa ba rusesabagina aherutse kubwira ikinyamakuru axios cyo muri leta zunze ubumwe za amerika ko aramutse agize amahirwe yo kubonana na perezida wa amerika joe biden yamusaba kumufasha asakarekurwa anayisi kanimba wakiriwe akarerwa na rusesabagina nyuma y'uko ababyeyi be bishwe muri jenoside mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yavuze ko adashaka kubura undi mubyeyi nyuma y'abo yaburiye muri jenoside nkibutsa ko nyuma yo guhamwa n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba paul rusesabagina wamenyekanye cyane muri filimi hoteli rwanda yakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu igihano gikuru cyatanzwe muri urwo rubanza rwasomwe mu kwa cyenda k'umwaka ushize ubu rubanza rukaba ruri mu bujurire aho ubushinjacyaha busabira abaregwa kongererwa ibihano ni urubanza ariko rusesabagina yikuyemo na mbere n'ubu akaba atarimo kwitaba ubujurire ibyaha aregwa bifitanye isano n'ibitero umutwe w'inyeshyamba wa FLN w'impuzamashyaka MRCD yahoze ayoboye wagabye ku Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani.
Urakoze Timmy Stockler. Leta z'ubumwe za Amerika zaraye zihaye Uburundi imfashanyo y'uburyo bungana n'imiliyoni amajana ane y'amadolari ya Amerika. Iyo mfashanyo izokoreshwa mu kiro cy'imyaka itanu mu bisata by'indero, amagara n'ibindi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver ari i kigali mu rwanda leta y'u burundi irashima ko ico gihugu casubiye kwizegwa n'amakungu mu kuronswa imfashanyo n'abari baragifatiye ibihano mu myaka itandatu iheze kuri uyu wa gatanu userukira leta zunze ubumwe za amerika mu burundi ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu bateye umukono ku mfashanyo itanzwe na amerika y'amadolari miliyoni amajana ane umushikiranganji albert shingiro arashima iyo mfashanyo duhejeje gushyira ko umukono amasezerano agamije gufasha uburundi eh, mu bikorwa eh, by'iterambere rirama ni imfashanyo nini cyane ingana hafi miliyoni majana ane z'amadolari y'abanyamerika wumva ko ari amahera menshi cyane ku myaka ishika itanu azodufasha cyane cyane mu bisata binyuranye nk'ibisata by'indero ibisata by'amagara y'abantu ibisata by'ihindagurika ry'ibihe eh, hamwe n'ibisata bijyanye n'intwari ibereye n'ibindi n'ibindi userukira leta zunze ubumwe za amerika umufasoni melanie harris higgins nawe yemeje ko imigenderanire yasubiye kunaguka hagati y'ivyo bihugu bibiri ku rubuga rwa twitter rw'ubuserukizi yasiguye ko igihugu ciwe casubiye kwizera uburundi kubera iyo mfashanyo yongeye koko n'ikigega ca amerika kijejwe iterambere usaid bagiye kuguma hafi y'uburundi mu guteza imbere cane cane ibisata vy'ubutunzi agateka kazina muntu amagara y'abantu no gutabara imbabare iyo mfashanyo niyo ya mbere nini kandi itanzwe inyuma y'amezi atatu gusa icyo gihugu ca rutura gikuye ibihano ku burundi vyari bimaze imyaka irenga itandatu mu gukuraho ivyo bihano perezida wa amerika joe biden yasiguye mu kwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze ko ibintu vyahindutse mu burundi kandi ko intwari ibereye agateka kazina muntu n'umutekano bisigaye vyifashe neza aha niho umushikiranganji w'imigenderanire yafatiye mu kubwira abamenyeshamakuru inyuma y'ico gikorwa co gutera umukono ku masezerano kw'inyuma y'ibihano amerika igarukanye inguvu mukabona yuko ico gihugu giciye kinyaruka kugira ngo dushire umukono kuri ayo masezerano agamije gufasha uburundi wije n'iterambere rirama iterambere kandi rihagaze ku bene gihugu murumva rero yuko imigenderanire hagati y'uburundi n'igihugu cya amerika igomba itangure kandi kunaguka imbere nk'uko yahora imbere mbere yongere itsimbatari gusumba siyo ya nyuma n'andi masezerano minsi y'imbere tugiye kuyashyira ku mukono kugira ngo imigenderanire igomba itsimbatara hagati y'ibihugu byacu kuva amerika ikuye ibihano ku burundi n'umuryango w'ubumwe bwa buraya waciye ubikuraho kuri iyi ndwi ndetse umukuru w'igihugu cy'u burundi kuri uyu wa gatanu akaba yakiriye mu biro iwe abaseruka ibihugu bya buraya bari bamuzaniye urwandiko rugaragaza icese ko ivyo bihano vyakuweho perezida evariste ndayishimiye yemereye abo baserukiye ibihugu vya buraya ko imigenderanire igiye kuba myiza yaboneyeho n'akaryo ko gushimira amerika kuri iyo mfashanyo ndayishimiye yibukije ko ubu igihugu arongoye gitekanye ko n'abagwizatunga mvamakungu baturuka muri ivyo bihugu vya buraya na amerika bakwiye kuza gushinga imita yabo mu burundi naho biri uko amwe mu mashami yigenga mu burundi na mpuzamakungu abona ko ivyo bihano vya buraya na amerika bitari bwagere gukugwaho karina teritsakiya ni umushakashatsi mu karere ka afurika y'ibiyaga binini aserukira ishirahamwe idhb initiative pour droits humains au burundi yabwiye ijwi ry'amerika ko amakungu yihuse kwizera uburundi Cette décision semble déconnectée de la réalité au Burundi et pourrait donner l'impression Ati izo ngingo zisa nk'uko zidafatiye ku biriko biraba ku rubuga mu Burundi zikerekana kandi ko ivyo bihugu n'amakungu vyoba bitabona ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu girirwa riraba ico ni naco cari catumye yaba Amerika canke ubumwe bwa Buraya bafatira ibihano ico gihugu reka twemere ko ubu hari icahindutse tugereranije no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko n'ubu ihigwa buhongo ry'aba abanyepolitiki batavuga rumwe na leta abaharanira agateka ka zina muntu canke undi wese yogerageza kuvuga ibitagenda neza rirabandanya hamwe n'inyuruzwa n'ihoterwa ry'abantu nk'abo kandi ayo mabi ntiyigeze ahagarara ahubwo akugwa mu mpisho nibyo amajambo meza aravugwa n'abategetsi b'u Burundi harimo n'umukuru w'igihugu ariko yonyene ntakwiye akarusho karabaye ariko ntigakwiye kugira ngo twemeze ko ari amata n'ubuki C'est clair que ces progrès sont, sont très limités et qu'on ne peut pas encore parler d'amélioration durable.
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ivyo bihugu vya rutura vyari vyafatiye amaboko imugongo burundi mu guhagarika imfashanyo yagera ku bice birenga mirongo itanu ku ijana vy'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka iyo mfashanyo amerika yatanze irenga imiriyaridi igihumbi n'amajana abiri mu mafaranga y'amarundi n'ibice birenga mirongo umunani ku ijana vy'amafaranga leta yategekanije gukoresha uwo mwaka pye clave ni nkuru kigali ku bwijwi rya amerika tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika isamananira i washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda ubu naho niwamwanya ku kiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye isi yose izizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe radiyo mu burundi abakora ku maradiyo bakora bate babwira iki abanyagihugu turahamagara mugenzi wacu desire hatungimana y'i kigali leta ya uganda ntiyishimiye icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye gitegeka icyo gihugu kwishyura miliyoni magana atatu na makumyabiri n'eshanu z'amadolari repubulika ya demokarasi ya kongo we tend to disagree with uh, the, the, the judgment. One thing which the judgment seems ati to ntabwo twemeranya n'icyemezo cy'uru rukiko hari ibintu byinshi rwirengagije okelo odm minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa uganda ayo makuru ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu mu burundi bahimbaje umunsi mpuzamahanga wahariwe radiyo uteganijwe kwizihizwa kuri iki cyumweru ko hateganijwe ibiganiro hagati y'ishyirahamwe ry'amaradiyo avugira mu burundi n'abanyamakuru mu burundi hari amaradiyo arenga makumyabiri ariko amwe muri yo ntakora mu bwisanzure bukwiye i kigali mu rwanda ari kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire hatunga imana desire wiriweho Mwiriwe Veniste.
desire hatungimana wakoze umwuga w'itangazamakuru mu burundi imyaka irenga cumi n'itanu wowe mu inararibonye ryawe ubona iradiyo imariye iki umunyagihugu Iradiyo ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umurundi wese eh, kuko eh, nk'uko bizwi abarundi benshi ntibize ngo bagere kure abarundi rero kenshi eh, iyo bakeneye ikintu cyose kumviriza ibivugwa mu gihugu eh, kumviriza ibivugwa mu makungu batega amatwi iradiyo iradiyo rero ni ikintu gifise uruhara rukomeye cyane mu buzima bw'abarundi eh, kuko aho uciye hose mu gihe cy'amakuru haba masa- mu masaha ya saa sita haba ku mugoroba usanga abarundi aho bari hose bafise akaradiyo bariko barumviriza haba mu gisagara haba no hagati mu gihugu eka mbere haba mu bize n'abatize bose iradiyo ni ikintu gikomeye cyane kuko tugiye kuraba ibinyamakuru vyandika ni bike cyane kandi abazi gusoma si benshi mbere muri kino gihe ugasanga bandika bakoresheje bwa buhinga ngurukanabumenyi abanyagihugu b'abarundi bafise uburyo bwo kuja kuri ubwo buhinga si benshi iradiyo rero akaba ariyo gikoresho gikomeye cyane kugira yaba leta ishikirize abanyagihugu eh, imigambi yayo ibashikirize ico yipfuza boshikako eka n'abarongoye amaradiyo eh, usanga u- iryo gwirana ry'amaradiyo rifatiye ku kuntu ayo maradiyo mu burundi ariyo yumvirizwa ariyo acamwo imigambi yose eka ikintu cyose giko- gikenewe kumenyekanishwa gicishwa mu iradiyo kuko nicyo gikoresho kimaze kuboneka ko mu burundi eh, ugikoresheje icyo ushaka gushikako uragishikako uwo ushaka gushikira ukamushikira none se ubona abanyamakuru mu kazi kabo eh, bakora mu bwisanzure bukwiye ku buryo abanyagihugu babona inkuru n'inyigisho bategereje
umuntu avuze yuko eh, amaradiyo yo mu burundi akora mu bwigenge akora mu yisanzuye eh, yoba ariko arabesha kuko eh, turavye ingene umwuga menyeshamakuru mu Burundi wifashe ni umwuga wagira atituka kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho amaradiyo yashikiriza ibiko birabo ugasanga ntibinezereza abari ku butegetsi hanyuma amaradiyo amwe haragera igihe araturirwa abamenyeshamakuru barahunga guhera icyo gihe rero abamenyeshamakuru benshi bakorera mu bwoba bavuga bati novuga ibitagenda neza leta iriko irakora ndahava mpamvya ba bandi eh, bahunga kubera ivyo bariko baravuga ugasanga rero amaradiyo uno munsi akorera mu bwoba bwinshi eh, agatinya yuko agatinya igitsure ca leta biramaze no kugaragara ko hari abamenyesha makuru benshi bagiye kurondera inkuru eh, mu ntara mu mitumba bagafatwa bagakubagurwa bakaka ibikoresho hari mbere n'abafunzwe mu kinyamakuru iwacu mu minsi iheze hari abo bafashe bakabaka ibikoresho bakabamaza amasaha n'amasaha basa n'abafunzwe icy'amaso ibyo byose byerekana yuko umwuga wo kumenyesha amakuru utaba wifashe neza iyo rero abamenyeshamakuru badakora bisanzura biragoye ko ibyo bahereza abanyagihugu ari byo abanyagihugu baba bifuza kuko bya bindi bisa n'ibinyegejwe umumenyeshamakuru yagenda kurondera agatohoza agashika ku itsitso umunyagihugu ntaheza ngo abironke kuko umunyamakuru ataba yigenga uno munsi rero umuntu avuze ko amaradiyo mu Burundi akora yigenga yoba abeshe rwose kuko biramaze kugaragara kuko yuko hari igitsure cya leta ugasanga bituma n'abarongoye amaradiyo bagira igitsure nabo nyine ko barongoye ugasanga rero inkuru zitangwa ni za nkuru zimwe uwo ari wese ashyikira ugasanga ni za nkuru bya biganiro bya leta ugasanga ni za nkuru zijyanye n'iminsi mikuru mugabo bimwe byo kujya kurondera ukimbika ukajya mu minsi ukarondera ugasanga nta bikiboneka nicyo bituma rero tubona yuko umunyagihugu hari ibintu byatereza kuronka ko atari araronka uno munsi kubera icyo gitsure desire hatunga imana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane kandi nkwifurije kwizihiza neza umunsi mpuzamahanga wahariwe iradiyo urakoze cyane verisite desire hatunga imana uri i kigali mu rwanda ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego leta ya uganda yamaganye icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye gitegeka icyo gihugu kuri ha repubulika ya demokarasi ya kongo miliyoni zirenga magana atatu kampala ignatius bahizi mu nyandiko yasohowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya uganda leta ivuga ko itemeranya n'umwanzuro w'urwo rukiko nubwo rwagabanije cyane indishi igihugu cya uganda gitegekwa guha icya repubulika ya demokarasi ya kongo ingana n'imiliyoni na magana atatu na makumyabiri n'itanu z'amadolari y'amanyamerika dore ko kongo yo yari yarasabye asaga gato imiliyari cumi n'imwe z'amadolari muri iyo nyandiko leta ya uganda ivuga ko ihinyuza kandi igahakanya umwanzuro w'urwo rukiko rwafashe yuko hari amakosa igisirikare cya uganda cyakoze ku butaka bwa congo ikanongeraho ko intego nyamukuru y'urwo rukiko mpuzamahanga ari ugufasha gukemura mu mahoro ibibazo mpuzamahanga akaba rero nka uganda babona ko uru rukiko rutageze kuri iyo ntego hagati ya uganda na repubulika ya demokarasi ya congo ndetse no mu karere kose k'ibiyaga bigari okero oriem minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga yatangarije ijwi rya amerika bimwe mu bituma leta ya uganda yumva ko umwanzuro w'urwo rukiko utabayemo ubutabera ati ntabwo twemeranya n'icyemezo cy'uru rukiko hari ibintu byinshi rwirengagije mbere na mbere uru rukiko rwashatse kugaragaza ko uganda ari cyo gihugu cyonyine cyari gifite abasirikare muri congo icyo gihe kandi ntabwo ari byo ikindi urukiko rwasabye repubulika ya demokarasi ya congo gutanga ibimenyetso simusiga birimo imibare y'abanyekongo bavuga ko bishwe n'igisirikare cya uganda umubare w'ibintu byononekaye hamwe n'ibindi ariko kugeza ubwo uru rukiko rwafatiye uwo mwanzuro ubwo buhamya kongo ntabwo yari yakabutanze ikindi cyatubabaje ni uko mu mwanzuro w'urwo rukiko bavuga ko ingabo za uganda zitabye mu bikorwa byo gufata abagore ku ngufu bitigeze bivugwaho mu ikubitiro ry'uru rubanza ibi ntabwo ari byo uyu minisitiri anavuga ko hari ibindi urukiko rwongeye mu byemezo rwa rayi rufashe bitari biri mu myanzuro yo mu wa bibiri na gatanu ibyo ari byo byose twemera urwo rukiko nubwo tunizera ko icyo cyemezo rwafashe kitabayemo ubutabera ibi ntabwo bizatera ingaruka ku mubano wacyo na repubulika ya demokarasi ya kongo tugiye gukomeza n'ibiganiro kuri iki kibazo nubwo hari iki cyemezo cy'urukiko kugira ngo dushake uburyo cyakemurwa biciye mu nzira ya diporomasi biciye mu nzira ya diporomasi
ways and, ma- and manners in which this matter can be uh, d- d- uh, resolved diplomatically.
leta ya uganda inavuga ko ibabajwe n'uko iki cyemezo cy'urukiko mpuzamahanga gifashwe mu gihe ibihugu byombi birimo gutsimbataza umubano hagati yabyo kandi uganda akaba irimo gufasha no gufatanya na repubulika ya kongo mu bijyanye n'amahoro y'icyo gihugu kubaka imihanda hamwe no guteza imbere iby'ubucuruzi mu karere uganda isobanura ko kuba ariyo yonyine ikirwa urubanza ku byabaye muri congo kandi harabaye intambara yari irimo ibihugu bigera ku munani ari uko uganda yemera kandi akaba yubahiriza amahame mpuzamahanga bitandukanye n'ibindi bihugu byinshi byanga kubahiriza urwo rukiko nibutse ko uganda yarezwe muri uru rukiko na repubulika ya demokarasi ya kongo kubera ibyaha byakozwe n'ingabo za uganda muri icyo gihugu hagati ya mirongo icyenda n'umunani na bibiri na gatatu ibihugu byombi byasabwe kugira ibiganiro mu rwego rwo gukemura icyo kibazo ariko repubulika ya demokarasi ya kongo iza kongera kwitura urwo rukiko mu wa bibiri na cumi na gatanu ivuga ko ibiganiro bitatanze umusaruro ignesia sibahizi ijwi ry'amerika uganda amakuru aturuka mu muryango w'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba aravuga ko repubulika ya demokarasi ya kongo yakomorewe kwinjira muri uwo muryango byemejwe kuri uyu wa kane n'akanama k'abaminisitiri bashinzwe ibikorwa by'umuryango wa afurika y'uburasirazuba nyuma y'ibiganiro byasabwe n'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango akaba ari nabo bazemeza burundu mu nama yabo itaha ko repubulika ya demokarasi ya kongo kongo ibaye igihugu cya karindwi kigize uwo muryango mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubwiyongere bwa vuba bw'ibikorwa byo guhirika ubutegetsi ku mugabane wa afurika bisaba kurushaho gusobanukirwa neza iki kibazo ubwacyo n'intandaro zacyo mu gihe kuva mu myaka makumyabiri ishize ihirikwa ry'ubutegetsi ryari ryaragabanutse cyane muri afurika ugereranije n'indi myaka yabanje mu mwaka n'amezi atandatu ashize uyu mugabane wongeye kandi kwadukamo inkubiri zo guhirika ubutegetsi byinshi kuri iki kibazo n'imvano zacyo turabikurikira muri iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika mugezwaho na temistok mutijima umugabane wa afurika waranzwe n'izamuka rikabije ry'ibikorwa byo guhirika ubutegetsi mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe n'amezi atandatu asoza ya bibiri na makumyabiri aho abakuru b'igisirikare bigaruriye ubutegetsi mu bihugu bya burkina faso sudani guinea cadi na mali nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryo muri sudani mu kwa cumi kwa bibiri na makumyabiri n'umwe umunyamabanga mukuru wa loni antonio guterres yabyise icyorezo cy'ihirikwa ry'ubutegetsi abihuza n'ibihe byaranze afurika muri uwo mwaka ndetse n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryo mu kwezi kwa kabiri kwa bibiri na makumyabiri n'umwe ryabaye muri miyanimari ibyo yabisobanuye nk'imitegekere y'aho bamwe mu bategetsi ba gisirikare biyumvisha ko bafite ubudahangarwa bwuzuye bwo kudahanwa ku buryo bakora icyo bashatse cyose kuko bizeye ko nta ngaruka bizabagiraho ihirikwa ry'ubutegetsi ryari ryaragiye rigabanuka cyane muri afurika kuva mu myaka makumyabiri ishize abashakashatsi jonathan powell wo muri kaminuza ya central florida na mugenzi we clayton thine wo muri kaminuza ya kentucky zombi zo muri amerika mu bushakashatsi bwabo buboneka ku rubuga www akadomo arrested dictatorship akadomo com bugaragaza ko mu myaka icumi yabanjirije bibiri na makumyabiri na rimwe buri mwaka muri afurika hagendaga haba ihirikwa ry'ubutegetsi rimwe gusa ibikorwa bya vuba aha byo gufata ubutegetsi ku ngufu muri afurika rero byazamuye impungenge z'uko uyu mugabane ushobora gusubira inyuma mu rugendo warimo rwerekeza kuri demokarasi isesuye ugereranyije n'uko bihagaze ahandi ku isi abashakashatsi powell na thine bagaragaza ko mu bikorwa magana ane na mirongo inani na bitandatu byo kugerageza guhirika cyangwa se guhirika burundu ubutegetsi byabaye ku isi yose kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo itanu afurika yonyine yihariyemo magana abiri na cumi na bine umubare uri hejuru cyane w'uw'ibindi bice by'isi aho harimo ibikorwa ijana na bitandatu byarangiye ubutegetsi buhiritswe burundu powell yabwiye ijwi rya amerika ko ibyo biterwa n'uko afurika isa n'ifite myinshi mu mimerere itiza umurindi cyangwa ihuzwa kenshi n'ihirikwa ry'ubutegetsi yagize ati ihirikwa ry'ubutegetsi rigenda rigarukira kenshi ku bihugu bikennye kurusha ibindi mu isi kandi nk'ubu irya vuba aha nayo iri neza neza muri icyo cyiciro imibare itangazwa na banki y'isi y'uko ubukungu bw'ibihugu buhagaze igaragaza ko ibihugu bya burkina faso mali na cadi byose mu bihumbi bibiri na makumyabiri byagize umusaruro mbumbe w'imbere mu gihugu uri munsi ya miliyari makumyabiri z'amadolari y'amerika mu gihe sudani yo yagize urengaho gato miliyari makumyabiri n'imwe uko zigereranya umusaruro mbumbe wa leta zunze ubumwe za amerika mu bihumbi bibiri na makumyabiri wanganaga na tiriyari makumyabiri bigira igihugu cya mbere ku isi gifite umusaruro mbumbe uri hejuru kurusha ibindi umushakashatsi powell kandi agaragaza ko ibihugu bikunze kwibasirwa n'ibikorwa by'iterabwoba n'imvururu nabyo biba biri mu byago byinshi byo kubamo ihirikwa ry'ubutegetsi cyo kimwe n'ibihugu bifite abayobozi batemerwa cyane n'abaturage cyangwa se n'igisirikare uyu mushakashatsi kandi avuga ko mu gihe umugabane wa afurika utakibona ihirikwa ry'ubutegetsi nk'ikibazo kiwugarije akarere ka saheli karimo ibihugu nka burkina faso mali chadi na sudani kakigaragaramo impamvu nyinshi zishobora kwerekeza ku guhirika ubutegetsi ubushakashatsi bwa powell na thine bugaragaza ko ku bihugu mirongo itanu na bine bigize umugabane wa afurika mirongo ine na bitanu muri byo bimaze kubamo nibura igeragezwa rimwe ryo guhirika ubutegetsi uhereye mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu abo bashakashatsi bavuga ko ugabanyije uwo mubare ukita gusa ku bihugu aho iryo hirikwa ry'ubutegetsi ryashobotse harimo n'aho abarikoze bamaranye ubutegetsi nibura iminsi irindwi uwo mubare umanuka ukagera ku bihugu mirongo itatu na bitandatu bingana na bibiri bya gatatu by'umubare w'ibihugu byose by'uyu mugabane abashakashatsi powell na thine mu nyandiko yabo basohoye mu kinyamakuru cyita ku nkuru z'ubushakashatsi cyitwa journal of peace research basobanura ihirikwa ry'ubutegetsi nk'ibikorwa bitemewe n'amategeko byo kugerageza gukuraho ubutegetsi nyubahirizategeko bwariho bikozwe n'igisirikare cyangwa se abandi bategetsi bakuru muri leta aho kandi basobanura ko ihirika ry'ubutegetsi rifatwa nk'iryageze ku ntego iyo ababuhiritse babumaranye nibura icyumweru kimwe ugendeye kuri iki gisobanuro uba agenderewe mu ihirikwa ry'ubutegetsi ni ubutegetsi nyubahirizategeko bwariho kandi abarikora baba bafite aho bahuriye mu mitegekere n'ubutegetsi aha ariko imyigaragambyo igerageza gukuraho guverinoma yose yariho ndetse iyobowe n'abantu badafite aho bahuriye n'ubutegetsi nk'inyeshyamba cyangwa se imyigaragambyo rusange y'abaturage ntirimo mu gihe bimwe mu bisobanuro by'ihirikwa ry'ubutegetsi bigarukiriza abarikora ku bategetsi mu gisirikare gusa powell na thine bavuga ko kubigenza uko bishobora gutuma imibare y'ubushakashatsi ku ihirikwa ry'ubutegetsi ihengamira ku ryageze ku cyari kigamijwe gusa mu nyandiko yabo bagira bati itangira ry'ibikorwa byo guhirika ubutegetsi akenshi hari ubwo rigirwamo uruhare n'umutegetsi wa gisivili wari usanzwe muri guverinoma w'ubwe hanyuma uruhare rw'igisirikare rukazamo nyuma mu gufata icyemezo cya nyuma niba iryo hirikwa rigera ku cyari kigamijwe aha batanga urugero rw'ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe na Mamadou Dia wari minisitiri w'intebe wa Senegali mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'ibiri ariko rikaza gupfuba kubera ko atashoboye gutizwa umurindi n'igisirikare ngo kimushyigikire abahiri ku butegetsi kandi bigomba no kuba ari n'ibikoresho bya leta yariho ibi nabyo bikuramo ihirikwa ry'ubutegetsi riba kenshi riyobowe n'ibihugu by'amahanga powell na thine aha batanga urugero rw'ihirikwa ry'uwari perezida wa uganda idi amin mu igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda bikozwe n'igisirikare cya tanzania bikavugwa ko ibyo bitabarwa nk'ihirikwa ry'ubutegetsi kubera ko ingabo z'amahanga arizo zari imbere mu kumukuraho mu bihugu bimaze kubamo ihirikwa ry'ubutegetsi ryinshi sudani niyo iza imbere haba mu ryaburijwemo n'iryageze ku ntego aho kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu iki gihugu kimaze kubamo ihirika ry'ubutegetsi inshuro cumi na zirindwi nk'uko ubushakashatsi bwa powell na thine bubigaragaza muri izo nshuro cumi na zirindwi hageragejwe guhirika ubutegetsi muri sudani inshuro esheshatu zageze ku ntego ubutegetsi burahirikwa habariwemo n'iheruka yo mu kwa cumi k'umwaka ushize nubwo burkina faso yabayemo igerageza ryo guhirika ubutegetsi inshuro nkeya muri icyo gihe cyose ugereranyije na sudani ifite umubare uri hejuru w'inshuro ihirikwa ry'ubutegetsi ryageze ku ntego n'izigera ku munani habariwemo n'iriheruka ryo mu kwa mbere ku ihirikwa ry'ubutegetsi riheruka ryageze ku ntego irindi hirika ry'ubutegetsi ryageze ku ntego muri burkina faso ryakozwe mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'itandatu mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'ine mu gihumbi magana cyenda mirongo inani mu gihumbi magana cyenda mirongo inani n'ibiri mu gihumbi magana cyenda mirongo inani n'itatu mu gihumbi magana cyenda mirongo inani n'irindwi ndetse no mu bihumbi bibiri na cumi n'ine mu bihumbi bibiri na cumi n'itanu kandi aha muri burkina faso habaye igerageza ryo guhirika ubutegetsi nigeria ituwe kurusha ibindi bihugu byose bya afurika yaranzwe n'amateka yo guhirika ubutegetsi nyuma y'ubwigenge yabonye mu igihumbi magana cyenda mirongo itandatu aho igerageza ryo guhirika ubutegetsi ryabaye inshuro umunani harimo esheshatu zageze ku ntego kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda ubutegetsi bwagiye buhererekanywa binyuze mu matora akozwe mu buryo bwa demokarasi kandi ibyo byafashije igihugu kwinjira mu bihe bishya by'ituze ryagutse kuruta ahandi muri afurika y'uburengerazuba ndetse n'umugabane wose urakoze temistokle mutijima dore umugani w'uyu munsi iyo shobuja agotomeye urafungura yafungura ukarumanga murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ryayo turashimiye kandi na didone cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye edi rwema niwe yari abihagarariye mu kanya igice cya kabiri mu kibandanye na bagenzi bacu baduteguriye ikiganiro cy'umuziki